Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitata akaburungu radio yacu voa akaburungu com wa mwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
jacob zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya afurika y'epfo yarahakanye ejo ku munsi wa mbere imbere ya komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa ibyaha yagirijwe bya ruswa avuga ko ari imigambi y'abansi biwe barondeye kumukura ku butegetsi gucafuza izina ryiwe no kumwica yavuze ko abansi biwe bamwandagaje mu gihe cy'imyaka igera kuri mirongo ibiri barondera kumukura ku butegetsi mu mwaka uheze zuma yarahimirijwe kuva ku butegetsi n'umugambwe akomokamwo african national congress mu mfunyapfunyo anc inyuma y'uko havuzwe ko ibyaha byinshi bya ruswa mu byaha yagirizwa harimwo gukoresha miliyoni mirongo ibiri y'amafaranga ya leta mu gutunganya amazu yiwe bwite ejo ku munsi wa mbere zuma yaranahakanye ko yatanze amasoko ya leta mu buryo butandukanye n'amategeko ku muryango witwa gupta no kuri bamwe mu bashikiranganji biwe zuma avuga ko ataco yakoze gitandukanye n'amategeko mu vyo yakoze byose amarorerwa yiwe ya ruswa no gukorana n'umuryango w'abanyemari b'abahindi gupta byatumye abatari bake muri afurika y'epfo bavuga ko uwo muryango wageze aho wigarurira leta ibyo bita capture de leta mu rurimi rw'igifaransa uwo muryango uvugwa ko wari usigaye ugena abagize leta karonka amasoko akomeye biciye muri ruswa ibintu nk'ivyo vyoba vyibonekeje gusa muri afurika y'epfo canke biri n'ahandi muri afurika nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye chanel gira umugisha umuhinga mu vyerekeye imigambi yo kwiteza imbere gestion de projet mu rurimi rw'igifaransa na bob ruguri ku mumenyeshamakuru w'amatohoza bombi bari kigali mu rwanda batumire ndabaramukije ntangurira kuri wewe chanel ibi byerekeye dosiye ya zuma ku bijyanye n'amarorerwa ya ruswa mu bibona gute ku gihugu nka afurika y'epfo igihe yari perezida
ibyo ni ibintu nanjye maze iminsi numva ibintu maze iminsi numva mbere bavuga yuko byaba ari n'ibyatumye bimusitura ku butegetsi izo rero nibaza yuko birashoboka birashoboka ko biba byarabaye kandi nibaza yuko nyine byoba biriko byoba bigiye ahagaragara ariko bishobora kuba biri n'ahandi hose
icyo kibazo cya ruswa gishobora kugera aho n'inzego za leta zifatirwa mu minwe n'inyungu z'abantu kanaka ku giti cyabo nkangaha muri afurika y'epfo ni uwo muryango w'abahindi wiswe umuryango gupta uvugwa ko wari usigaye ari wo utwara ku batari bake muri afurika y'epfo niko babibona utwara inzego z'igihugu na leta ugena abashikiranganji ukuza mwabo ushaka winjiza mwabo ushaka abadakurikije amategeko yabo bagakugwa ababumviye akaba ari bo bahaguma kugira ngo uronke inyungu zawo mu masoko ya leta ibintu nk'ibyo ruswa kugira i- igere nk'aho ubibona gute
Eh, jewe eh, ukuntu ndabibona ubusanzwe eh, no mu buzima bwa misi yose urazi yuko eh, umuntu afise kuvuga ekonomike twavuga tuti ububasha bufatiye ku butunzi eh, aba ari umuntu akomeye cyane ashobora ku- kwemfiwansa n'izindi domene nk'izo za politike ugasanga eh, igihugu canke eh, ishirahamwe kanaka biratwarwa ofisiyelema n'abasanzwe bari bitwara mugabo ugasanga ofisiyelema naho hariho eh, ukundi kuboko hariho eh, uwundi mutwe utwara eh, mugabo ugatwarira ahatabona ukumva ibijyanye rero n'ubu- n'ububasha mu- mu bijyanye n'ubutunzi mu byerekeye ubutunzi ni ibintu bikomeye cyane vuba ekonomike birakomeye cyane irashobora eh, kugira icyo yesiwashije ayandi madomene ayo ari yo yose
ego Eh, nawe eh, bob rugurika iyo dosiye ku marorerwa ya ruswa eh, ku vyerekeye zuma kiri perezida nobamenyesha ko nta ntibaramwagiriza icese kuri ivyo vyaha yagirizwa vya ruswa dosiye yonyene nibaza ko igeze mu butungane ni dosiye ijanye n'ivyo yagirizwa ko yagurishije hamwe mu igurishwa nibaza icyo gihe ba- hari kugura ibigwanisho bivuye hanze bya sosiyete y'abafaransa bavuga ko yariyemwo amafaranga ya ruswa nayo ibi bindi aya ni madosiye yandi ya- ya ruswa biracari mu matohoza imbere ya komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ruswa ariko ivyo vyagirizo ku gihugu nka Afrika y'Epfo nuko iyo famiye y'abahindi umuryango w'abahindi Gupta uvugwa ko uh, wari ugeze ahantu ari wo wari usigaye usa ni uri utwara igihugu ku gihugu gikomeye nka Afrika y'Epfo mubibona gute
Eh, nivyo nivyo eh, ivyo bintu vy'agasesesharumuri biraba biraba kandi nk'uko mwanabikiye ko eh, ubu nivyo biriko bivugwa cyane cyane mu gihugu ca afurika y'epfo ku aho darongoye ico gihugu jacob zuma ariko ni ibintu tumenyereye kubona mu bindi bihugu bitandukanye eh, na cyane cyane muri afurika aho usanga abakuru b'ibihugu eka mbere n'abandi bategetsi bose nk'abashikiranganji ababa batwara inzego usanga ikintu nyamukuru bakora imbere yo gutunganiriza bene izo nzego n'abanyagihugu bajejwe usanga bihutira gu- gu- gusahura amatungo muri ivyo bintu vy'ibikwiye kugira baronke amahera menshi uburyo bwinshi kuko murazi ko kenshi eh, bene ivyo bintu vy'amahera n'uburyo bikora muri politiki rero eh, si igitangaje kubona muri afurika y'epfo na cyane cyane zuma bivugwa mugabo birababaje kuko nk'uko mubivuze afurika y'epfo cyari igihugu rutura muri afurika cyari igihugu mu bisanzwe eh, cyategerezwa kubera akarorero ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere ibindi bihugu birimo akajagari cyangwa ubukene ariko urumva byarashyitse byarashyitse ariko rero ntibyashyitse eh, kuri uwo eh, giturumbuka kuko zuma eh, mugiye kuraba no muri kahise kiwe eh, mugiye kuraba mu bintu avugwa ko eka mbere cyabo muri afurika y'epfo gusa no mu bindi bihugu bya afurika jacob zuma arafiseyo amadosiye usanga amukwega ahantu banga akarorero nko mu gihugu cy'u burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na kane na gatanu gutyo yarigeze kuba ya- yaje kugendera icyo gihugu hama azanana n'abantu b'abagwizatunga ariko b'abasuma b'abambuzi baza mu bintu bya dosiye bita eh, yari dosiye ya onatere bariko ararondera ibintu by'ivyuma by'ubuhinga buhanitse ico gihe rero ni jacob zuma yabizanye vyarateye n'induru cane no mu nzego z'igihugu ico gihe mbere sinobitebako ariko ico gihe vyari biturutse kuri jacob zuma urumva ko yara- arakoresha u- u- ico gihagararo ciwe c'umukuru w'igihugu arakoresha no- no- ni ukuvuga ko eh, ico gihe mbere umengo yari itegera c'umukuru w'igihugu Eh, ara- a- ni umuntu rero azwi muri bene ayo madosiye y'ibiturire saho honyine aravugwa mu Ego.
bindi bihugu bitandukanye ego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eliezer Eliezer uratwumva
ndabumva neza urihe
Eh, nk'uko bivuze nitwa kwizera ederi nkaba nerereye mu karere ka rurindo igisha aho ni mu rwanda nkaba ndi n'umukunzi wanyu nkaba ndi n'umukunzi wanyu mu w'akadasohoka ego ufise ikibazo canke Eh.
ubaza abatumire canke iciyumviro
ngira ngira ngo mbere y'uko mbaza umutumire ngira ngo inyakiramajwi yanjye umuntu wari wabuze ntabwo nabashije kubakurikirana neza ariko ngira ngo mwasubiramo nkurikije uko nari nasomye namwe mukanyibutsa yego turi ko turavuga ku kibazo cy'ibiturire eh, muri afurika na cyane cyane kuri dosiye yerekeye ibiturire muri afurika y'epfo ku gihe eh, ca zuma igihe yari perezida wa afurika y'epfo akurikiranwa n'amadosiye atari make ku vyerekeye ruswa Eh, ruswa rero mm, ari ikibazo gikomeye ku buryo nk'aho muri afurika y'epfo ku gihe ca zuma havugwa ko ah, yakorana n'abanyemari b'abahindi eh, umuryango wa gupta aribo baba- bari basigaye bavuga ko abanyafurika y'epfo batari bake babona ko ba- bifata inzego za leta bari- aribo bari basigaye bagena n'abashikiranganje muri leta no mu zindi nzego zikomakomeye zijanye n'ivy'amafaranga nivyo turiko tuvugako
Eh, murakoze cyane ngira ngo perezida Zuma- zuma nk'uko wabivuze muri afurika y'epfo nyuma y'abasize gukora ibiba bigiye bitandukanye ariko kandi n'amanyanga nayo yagiye avugwaho ntabwo twabura kuyakomozaho ahubwo abatumirwa mwatubaze nkaba nababaza ese ingaruka uyu munsi wa none zishobora kumugi- zishobora kuba zamugarukaho mu gihe ubu ngubu yavuye ku butegetsi twe ko tubona ko hashize imyaka myinshi avuyeho ndetse haba hari ingaruka zigiye zikomeye bishobora kuba byamugiraho ese ubundi ubu kugeza ubu ngubu mu magingo aya ngaya perezida wahozeho ubu ari- arimo arabarizwaho arimo arakora iki cyangwa se n'ubundi bamutaye muri yombi nagira ngo baze kunsobanurira neza jane mwamwishyura
kuri icyo kibazo cya mbere abajije ati ingaruka eh, zo- zomugera ko oh, ubu atakiri umukuru w'igihugu Eh, novuga ubwa mbere ni cya gitsure kigabanuka kuko umukuru w'igihugu urabona aravuga arikijyana ariko ubu atakiri umukuru w'igihugu nibaza yuko eh, ubutungane bwamaze gufata iyo dosiye mu minwe bushobora gukora eh, bugaca- bugacishaho kuri kuri hanyuma ugasanga kirima gikurutiwe habona iyo niyo ngaruka nyamukuru nibaza yuko igiye kumushikira ashobora mbere no gutabwa muri yombi mu gihe bazosanga eh, ibyo bavuga ari byo
yego Eh, dufise kandi innocent innocent uri ku murongo uratwumva
ndabumva neza uri he
ijwi rya amerika yego uhamagawe urihe
nk'uko mubivuze nitwa inosa mperereye mu mujyi wa kigali aho bita mu murenge wa muhima mu karere ka nyarugenge yego nanjye nifuzaga gutanga uh, icyifuzo ndetse nkagira n'ikindi kibazo nibariza abatumirwa yego
Eh, nk'uko nk'uko abatumirwa bahoze babivuga nibyo koko wenda nk'umuyobozi wari ufite ubudahangarwa mu mu gihugu we yumvaga yuko mbese ibyo akora byose imitungo yose y'igihugu akora yijyanira hanze mu mu bandi baherwe bo hanze ese byagenda gute kugira ngo wenda iyo mitungo ya afurika y'epfo yabuze bitewe n'ikibazo cya ruswa zuma yari afite hamwe we n'abo bakoranaga wenda bamwe na bamwe iyo mitungo ishobora kugaruka cyangwa se ntishobora kugaruka ese yagaruka inyuze mu buhe buryo
murakoze Eh, nkaba nagira ngo abatu- abatumirwa bansubize kuri icyo kibazo murakoze murakoze Eh, Okay.
eh, bobe rugurika mwamwishyura
Eh, nibaza nibaza eh, uretse ko atanyishu eh, kubera ko atari cyo tubikora ariko nibaza ko aricyo gikorwa kiriko kirakorwa kuko urabona eh, amaze gukekwa ko amadosiye usuma akavugwa ko ibiturire vyimonogoje ni ukuvuga ko ubutungane ubundi bwaruguruye icyo bita amatohoza hanyuma buri ko biramukurikirana urabona ko bamurengutsa Eh, burya rero bariko baregeranya nk'ibintu by'ivyemezo bakamuhamagara akavyisigura ko eh, ni- ni- nta- nta kibuza yuko nibabona by'ukuri ko byamwagiriye bazosohora ingingo z'ubutungane zigira ziti uwahoze ari umukuru w'igihugu jacob zuma aragiriwe n'amadosiye y'ibi n'ibi n'ibi ku bw'ibyo biragaragara ko yahombekeje yaba leta cyangwa igiturire yatwaye bingana uku ubutungane rero ugasanga buravuze buti akiriwe urubanza nk'umunyororo reka mbere n'amahera yo gusubiza mu butungane ibyo rero ni ibintu byatanguye burya bishobora kuzoba ugasanga baramukiriye urubanza bakagira bati subiza ibintu bingana n'amafaranga angana gutya urumva icyo gihe rero kandi nta nta nta nta nta nta nta nta y'igicoba ategereza guca bisubiza urumva nibaza ko ari uko biriko birabaye icyiza nobabwira hajya muri afurika y'epfo icyiza gihari gusumba mu bindi bihugu tubona byo muri afurika bimwe bimwe ni uko ubutungane urwego rw'ubutungane by'ukuri ruramaze kugaragara ko rwigenga ntabwo rutegekwa n'ubutegetsi bwa leta kuko yaba ariko bimeze hajya muri leta n'ubu ihari uhereye mbere no ku mukuru w'igihugu ahari ni umuntu yagendanye cyane na jacob zuma bari abagenzi umwe atwara igihugu undi atwara umugambi uri ku butegetsi ariko urabona ko uno munsi ntashobora gukoresha igihagararo cyiwe ngo ariko agomba ngo kubuza ubutungane gukurikirana zuma icyo rero nicyo kintu cyo gushima muri afurika y'epfo inzego bimwe bita separasiyo de pouvoir bimwe by'ubwigenge bw'inzego biriho kabiri murakoze twavuze ko ibintu nk'ibyo twibajije ikibazo ko byoba byibonekeje gusa muri afurika y'epfo cyangwa biri n'ahandi muri afurika shanel wavuze ko n'ahandi muri afurika bimeze gutyo cyangwa bishobora no kuba birengeye ngaho wowe iducira ku mayange kuba ariko baratwumviriza ngene ikibazo cya ruswa gikomeye cyane muri afurika cya sindaro
yego ibyo ni ukuvuga yuko biserutse muri afurika y'epfo n'igihe habona muri afurika y'epfo ariko nk'uko nabivuze no mu bindi bihugu mbese atari afurika yonyine biravugwa yuko bishobora kuba bihari gusa nta bushakashatsi bwimbitse nagize kugira ngo nti iki gihugu kigira bigeze aha bihagaze aha mugabo ibyo bintu biriho gusa bishobora kuba bifise iyindi sura kuko murabona bibye kugira ngo nk'uwo muryango w'abahindi ushobore kwifatira ubutegetsi ushobore gushinga inzego nk'uko ubwigombeye ibyo byose biratuma wa wundi yashyirwa ku butegetsi na wene agira ideni agaca ashira mu biro ibyo bamutegeka rero usanga ibihugu byinshi bya afurika bivana n'ubugene uwo muntu aba yashyizweho uwo muntu aba yagiyeho kuko murazi yuko hariho abajya ku butegetsi n'abanyagihugu kubera amatora ugasanga arafise ukuntu umugambi wiwe wamushyize imbere ba bandi rero bamushyira imbere nabo baraheza bakamukorera ugaca usanga baguma bamugira ko icyaha gisure hanyuma mu nyuma bagaheza kwishyira ko ubwo butunzi bakagira ubwo batuje sisiteme ekonomike akarorero ugasanga nko mu gihugu ugasanga hariho ibintu byerekeye n'ama exoneration ugasanga muri tel domaine ku mwaka ku mwaka biriya kenshi usanga hari n'igipfungu hari n'ukuboko kubiteregeza kuri harimo ukuboko kubisuguma ariko kurimo mwiza utaboneka bya bindi mwumva mu bihugu bimwe bimwe usanga hari ikena ry'amafaranga y'agaciro ugasanga bafite ukuntu ayo mafaranga y'agaciro bayahanahana bakayadandaza bagashyiraho amashyirahamwe bagira yuko ari piyeritere ashobora kuronka amarisansi d'importasiyo ugasanga amashyirahamwe ntanabaho ugasanga n'akagwi ariko karatunga gatunga ku nguvu abo rero baraheza ugasanga mu gihugu iyo bavuze bikigana kubera yatugwa ekonomike baba bafise ibyo rero ni bike mu byo nategereza kubabwira ariko ibyo biri henshi cyane yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise eric eric uratwumva uhamagaye urihe
iruhinda mu rwanda yego wagaragaza kuduza ijwi
sasa ngiruhinda mu rwanda ngewe ikintu navuga
ufite ikibazo icyiyumviro
ngewe ikibazo mfite bitewe n'uko ku bantu bose baba baravuye mu bari muri politike cyangwa baravuye ni ukubera iki mu gihe icyo ari cyo cyose bakurikiranwa ku byo baba barakoze nta mwana muri afurika bafite usanga bari babaye ntitwakumvise neza washobora gusubiramwo biracikagurika
ati yego ni ukubera iki ni ukubera iki umuntu wese umuyobozi wese muri afurika iyo avuye ku usanga barimo kumukurikirana kuntu wenda byashyirwaho wenda nk'uko jacob ubuzima avuyeho barimo kumukurikirana wenda yajya ahabwa ubudahangarwa wenda nk'ibyo ngibyo barimo kumukurikirana bigakurwaho
uri kubaza iki- kubera iki bariko bamukurikirana
ndabyumva ko barimo baramukuri- bamukurikiranaho ibyo byaha byarutwa yego
Na- ntabwo nta kuntu wenda nk- nk'ubu- ubuyobozi bwaho bwa buba bwamukuraho icyo cyaha wenda agahabwa ubudahangarwa ntakurikirane Ah, eh, murakoze Eh, shanel ariko arabaza ngo ko bamushyira ku ibyo bita iminite ngo ntakurikiranwe Ah, mwa mwishyura gute eric
Eh, ibyo rero byo kuvuga ati avuye ku butegetsi baca bamuhereza ubudahangarwa kugira ngo hakurikiranwe ibyo ni bibi cyane mbega ibyo ubona tugiye turabigira eh, uwo- iyo ngeso mbi yocika gute iyo ngeso mbi ubona yohagarara gute mbega batinya kumukurikirana kiri ku butegetsi kubera bwa buhan- bwa budahangarwa kubera cya gitsura bafise cya gikenya bafise bakavuga bati leta ntacyo uh, umunsi yasubije ubutegetsi bwoheza gusubiza n'ibyiza
yego ntibakwiye na gatoya yo kuzabyibaza ntibakwiye na gatoya gutanga ubudahangarwa kuko unatereza kwishyura ibyo yakoze nicyo gi- nicyo gituma n'uri ku butegetsi ategerezwa gukubita agatima mpembe akavuga ati erega azogera igihe ndashyize ko mbazwe ibyo nakoze murakoze Eh, eric nawe nyine ara- araduteye akamo eric uratwumva
mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe
Eh, nk'uko bivuze muravugana na byose n'imana risa ndi mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenke aho bita ku rutabo
yego
Eh, mbere na mbere ndabashimira uburyo muba mwadutegura ikiganiro mukaduha n'umwanya kugira ngo natwe tugire icyo tuvuga Eh,
mu by'ukuri rero ntabwo ari byiza ko umuyobozi w'igihugu ya- yahabwa ubutegetsi noneho yarangiza nawe ugasanga ugasanga hari abantu aha umwanya akaba ari bo bamuvugiramo ugasanga atanga icyuho ugasanga hari abantu bazana ibitekerezo byabo akaba ari nk'aho ari bo bamuyoborera ntabwo ntabwo ari ibintu byiza ahubwo hari ikibazo wenda nakwibaza nakwibaza nti kuki perezida aba ari ku gihugu ayobora agakora amakosa akazategeza gukurikiranwa ari uko yavuye ku butegetsi ni ukubera iki igihe cyose akoreye amakosa adahita abiryozwa murakoze murakoze Eh, mwa mwishyura gute bob
Eh, eh, nk'uko babivuze nibaza ko nari nabicishije mu gihugu cya afurika y'epfo eh, inzego ziga- inzego zitatu zi- zi- zi- zigaragaza bimwe bita demokarasi mu bisanzwe zirafite ubwigenge bukwiye aho nshaka kuvuga nka leta leta nicyo bita executive guverinoma hanyuma hakaba niyo pouvoir executive hanyuma hakaba na n'inama nshingamateka ni ukuvuga ntibajya abantu b'abashingamateka abakemuzamateka baba baratowe kugira baserukire inyungu z'abanyagihugu kugira bakontorore ibyo leta iri kirakora iyo oni hariya biragaragara ko yigenga nicyo kimwe rero n'urwego rw'ubutungane nk'uko turaba turabivuga urabona ko yigenga rero umukuru w'igihugu zuma ubutungane ntibwashobora kumukurikirana ari- akiri kararongora ama- a- a- agifise amabanga y'umukuru w'igihugu kuko ni bimwe bavuga abafise ubudahangarwa icyo bita iminite perezidansiyeri ariko mwarabibonye ku ntwaro yiwe ari umukuru w'igihugu ni nacyo gituma yagondozwa agatanga imihoho akava mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yabitumwe n'inama na- n'aba- ni- n'inama nshingamateka ni ukuvuga yuko abatowe n'abanyagihugu kugira babaserukire nibo bagerageje gukora ibishoboka baramwiyandikishije katari kenshi ari umukuru w'igihugu ntibigeze barindira yuko ngo abanza ngo gutanga imihoho cyangwa ngo kuva mu ki- mu- mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bahora bamudengutsa bakamucanira ibibazo bakamwagiriza muravyibuka mbere hari n'igihe bahora baza kurwanira mu nama nshingamateka bariko baraharira icyo gihe rero jacob zuma umugambwe wiwe ari nawe wari wiganje wari ufite abashinzwe amateka n'abakenguza amateka benshi icyo gihe rero wari ukimushyigikiye ariko byaratebye birasendwa bica rero mu mugambwe abanyamugambwe bonyine barabona ko bakwiye kumukura kw'amaboko ni naho kumusaba gutanga imihoro ubwiwe atarinze gukugwa mu kumaramara atarinze gukugwa nyine nk'umuyobe ibyo rero nagenda babwiye yuko muri afurika y'epfo nicyo kintu cyiza cyo nyine bafite ni nacyo gituma erega nabirabe mu bindi bihugu bya afurika aho duhora tubura bene ibyo bintu by'ubutegetsi ntimubona mubona ko n'umukuru w'igihugu iyo yavuye mu mabanga usanga uwamusubiriye ahubwo amukingira kuko aba ariko ashaka guca akora kumwe ubundi yakora na cyane cyane muri bene ibyo bintu by'ubusuma n'ibiturire yego murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone gerard aduteye akamo gerard uratumva
mwiriwe mwiriwe hamagaye urihe
ni kirere aho ni he aho ni he mu rwanda yego ufite ikibazo ubaza abatumire canke ikindi ushikiriza
yewe ufite ikibazo mbaza ahubwo ngenda avuga ngo niba biriya byaha byo ku yarutse no gutanga ruswa ishobora kuba yarabikoze bashishutse neza n'aba yarabikoze bamuhane bihanukiriye ku buryo n'abandi babitekereza batazongera kubitekereza kuko na hano mu karere iwacu bigaragaye kenshi urabona naho bigenda bihari buke buke nubwo bitaba bisasagara cyane
murakoze turabashimiye igitekerezo cyane ni iki
joseph nawe nyine ari ku murongo wa telefone joseph uratwumva
eee ndabumva ndabumva amahoro
amahoro uhamagaye uri he
eee mpamagaye ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo yego ikibazo icyimviro
eee mfite akabazo nshaka kubaza abo batumira ariko mubaze muhanda mukirize barakumva
eee mfatiye kuri icyo kibazo cya ruswa kivugwa kuri uwo wahoze ari umuyobozi wa afurika y'epfo jacob zuma ese iyo bitegereje ibyo bintu byaba biterwa n'iki ko ubundi umuntu iyo abaye umukuru w'igihugu rwose navuga ko aba ari we uba uri hejuru ya byose kandi ufatiye ko hari n'aba bantu ari umwe muri bamwe babona umushahara mwiza utubutse iyo ngeso ijyanye na ruswa iyo ngeso y'akaboko karekare babona yabiterwa ni ukurikije ko bikunze kuvugwa ku bayobozi bamwe na bamwe bo mu bihugu bya afurika iyo mvo yaba ari iyihe sawa murakoze akabazo kanjye kari ako ngako murakoze cyane reka shanel abishure
nibwo cyane ahanini ko ndabyibaza ingeso kandi byitwa yuko ufite amabanga y'umukuru w'igihugu aba afashwe neza nk'uko abivuze aba afite umushahara mwiza nibaza ko ahanini biva bishobora kuba biva kuri akageso umuntu aba yari asanganye umuntu ugasanga ugageso agatike kuva kuva kera nk'uko mugenzi wanjye yari abivuze bobo ati kuva na kera umuntu arabye kahise kiwe ati ni umuntu yakuriye muri ibyo bintu bijyanye na ruswa ikindi nacyo bishobora kuva ko ni hamwe umuntu agerageza akitoza cyangwa agashaka gushyirwa imbere ugasanga ntafise by'ukuri intumbero yo gukorera abanyagihugu ariko yifitiye izindi ntumbero kuko burya mu kujya ku butegetsi abantu babujya ko bifatiye ku bintu byinshi babujya ko baciye mu nzira nyinshi kandi bakabujya ko bafise n'imitima itandukanye aho rero hari aho ushobora gusanga umuntu yagiye ku butegetsi agakora uko ashoboye kose akabushikira ariko ahanini ashaka kugira ngo arabe ukuntu yoheza akarondera amatungo mu nzira zose ashoboye ugasanga wa mushahara ugasanga bwa buryo aronka bijyanye n'igiti ariko bitamubumba
yego hari n'abitegereza akarere ka afurika bavuga ko umuntu yitegereje kenshi abanyepolitike muri afurika barondera kuja ku butegetsi kugira ngo baronke ayo matungo bari kuravuga batunge ariyo nzira yonyine babona yobashikana kuri ubwo butegetsi atari imigambi iboneka yo gufasha abanyagihugu abavuga gutyo bavuga busema bob
sinibaza ko bavuga busema kuko nibyo bikunda no kugaragara ahatari hake muri afurika mu bihugu byinshi kuko murabona burya naho twagiye muri ibi bintu ngo bya demokarasi by'intwaro rusange demokarasi rero si mparira yuko ari nziza ariko biragaragara ko abanyafurika benshi na cyane cyane mu banyagihugu benshi ntibafise gutahura kumwe icyo bita demokarasi ugiye kuraba n'ingene batora ingene batora ni gake amatora tubona muri afurika batora umuntu barabye nk'akahise kiwe akarorero no kuvuga nk'umuntu azi nk'umukozi nk'umuntu azi ko ari umuntu akunda igihugu kenshi abanyagihugu ntibatora bisunze bene ibyo kenshi abanyagihugu batora bisunze amajambo umuntu yashikirije kenshi ugasanga ni n'amajambo y'ibinyoma ibintu abantu batigera bakora ahandi ugasanga batora bishimikije ibyo bintu by'amoko by'imiryango by'intara rero niho rero uca usanga kenshi na kenshi muri bene izo ntwaro rusange bene izo demokarasi usanga amatora ategereza kugenda uko kenshi abategetsi benshi uhereye kuri abo baba bashaka gutwara ibihugu cyangwa abo nyine babitwara ikintu cya mbere baca bihutira ni ukugomba kurondera ahantu hose inzira zose bocamo kugira baronke amatungo y'umurengera amahera menshi cyane kuko baba bibaza ko ariho bashobora kuguma nko ku butegetsi na cyane cyane mu kwiyegereza abantu bose bakagura imitwe n'ubwenge bw'abantu bose uhereye mu bo baba bakoresha ukajya mu barongoye abanyagihugu mu ntara cyangwa mu bisagara kenshi rero usanga ni bene ako gatima ariko rero ni ibintu nibaza bizogenda birahera buhoro buhoro kuko biragaragara ko nko mu bihugu biteye imbere uno munsi ibihugu usanga abanyagihugu baho bose bazi gusoma no kwandika abanyagihugu ugasanga barafise ubushobozi bwo kwironderera amakuru kugira bamenye ukuri ku bantu ahantu usanga uno munsi za interineti zarakwiragiye hose mu banyagihugu kenshi rero biragaragara ko bene ibyo bihugu biba biriko biratera imbere abanyagihugu ntibaheza ngo babe bagihendwa cyangwa bahendeshwe bene utwo dufaranga kuko abo utwo dufaranga kenshi bajya kubaha ni ukuvuga ko tuba ari utw'iwabo babasahuye tuba ari utw'iwabo baba barabubakiye nk'ibitaro amabarabara ariko ugasanga rero nitwo bari kubajya kubagurira nk'ugwagwa bariko baratubahamwo ati we genda wifashishe utu hanyuma ugende hariya unyegeraniriza amajwi nibaza ko ari ibyo hanini hariho n'ibi bintu by'ubukene mu banyagihugu buhoro buhoro uko bizogenda birahera abanyagihugu bazogenda buguruka amaso batahura kandi ivyo bizoca bituma n'abakuru b'ibihugu basigara batinya bafite icyo batinya kuko biragaragara ni mubirayo mu bihugu bya rutura murayo mu bihugu by'i buraya abakuru b'ibihugu araza agatwara imyaka yiwe itanu ugasanga avuye ku butegetsi atanu n'umuriyoni w'amadolari afite ariko sinzi ndinda kuvuga abakuru bakuru b'ibihugu muri afurika ni ibiterasoni usanga umukuru w'igihugu uza wumva ngo ngo afise ngo ngo amamiliyaridi ngo ngo ngo amamiliyaridi mirongo itatu y'amadolari ukibaza none uwo muntu n'igihugu ni ikindi gihugu mu kindi cyane murumva rero ko hari byinshi bitugoye ariko nibaza buhoro buhoro bizogenda biragabanuka murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone frederic araduteye akamo frederic uratwumva frederic uratwumva
ndabumva mbwa bigoranye numva bituma bicikagurika yego uhamagaye uri he
uhamagaye n'igitega ariko nawe ijwi ryawe ntituryumva neza wo kwegera telefone canke ukigirayo gatoya aho uri
byoba ari birere nabo ndi bwobwo telefone ndabifite neza ndabumva ubu mufise ikibazo mufise iciyumviro
agirambaza ni ko umutumire rero aravuga ati abategetsi bo mu bihugu bimaze gutera imbere ati barapfa ku butegetsi batararonka umumiliyoni w'amadolari ni muri bihugu bya afurika hoho hari hari ubutware butarabona buryo bw'uko hamwe uba umutware avuga ati jewe naho ntwaye ntuguma mpembwa ya mahera nahora mpembwa ntaraja mu n'icyicaro cya perezida ama ikintu nacyo cyo kukigerezaho ejo ni kiragoye kuko ishahara bahenze usanga
duzi ijwi duzi ijwi
ikigo ndavuga cyane rwose aho uriye sinarobwe bari birere Eh, ngira ni ikibazo c'ibirere reka eh, basi ico kibazo ca mbere bacishure Eh, mwoshobora kumwishyura eh, chanel
ikibazo cya mbere abagije ntacyo numvise neza yariko ara- arabaza ngo ko eh, bob rugurika ariko aravuga nko mu bihugu bimaze gutera imbere usanga umutegetsi aje agatwara ikiringo ciwe akavaho ata matungo menshi aronse kubera ari muri ico kibanza mu bitandukanye uko yariko arabivuga n'abategetsi bamwe bamwe mu karere ka afurika baza ari abakene bashika ku butegetsi ngo bahavuye bakavaho bafise amamiliyaridi y'amadolari Eh, yariko arabaza ngo ngo hoba hari ibihugu vyo muri afurika wobona ngo aho ubu hari uburongozi bwiza ku bijanye n'ivyo biturire no kurongera amatungo
uburorero uburorero nibaza yuko avuze hariho ibihugu eh, eh, abakuru b'ibihugu batizingira ku ku butegetsi cyangwa ugasanga eh, igihugu ubutegetsi arabuva ko ariko ugasanga abuvuye ko nta matungo ah, ata matungo menshi afise nibaza yuko uburorero umuntu abwinjiriye yobubona Ah, ariko ariko ahanini icyo twamenya ni uko eh, ibyo bintu ubirabye eh, bira- biravana n'uko eh, abanya- abanyagihugu bo nyine baba baramushyizeho baba bameze kuko iyo byose ntushobora kubi- kubishika ko abanyagihugu nabo ari abantu babona bakamera ni bya bindi eh, mugenzi yavuga ati baba bakenye bakorera ku bukene bafise bwa bukene materiyeri cyangwa ubukene bwo mu mutwe ugasanga abanyagihugu ntibazi ku- kuruvambika eh, ama- amaduro yabo ariko eh, ibihugu birashobora kuba ari bike muri afurika ariko nibaza yuko ibyo bihugu bishobora kuba bihari yego Eh, john nawe nyene ari ku murongo wa telefone john uratumva
gome mwaramutse Eh, turabaramukije muhamagaye muri he muri siteti ya yowa muri iowa mufise ikibazo mubaza abatumire iciyumviro mushikiriza bandamukirize Ara- barakumva Eh, gome jewe mfise utubazo tubiri gusa tutarenga yego Eh, ku kibazo ca mbere ni kuri jacobo zuma nashaka kubaza ati mbega none eh, boba bamuciriye urubanza intahe yamukubise mu gahanga canke baracari ko ari- aracariko arabazwa Eh, no- Kuko ko ico- ico ivyo- nocishura ico kibazo nocishura nari na- na- nabivuze gatoyi baracariko baragira amatohoza hari dosiye imwe yonyene irimo ubutungane ico gihe nibaza ko yari akiri eh, icegera c'umukuru w'igihugu muri dosiye y'ibigwanisho afurika y'epfo ya- ya- yaguriye nibaza muri so- kuri sosiyete yo mu bufaransa iyo niyo yonyene iri mu butungane ibindi biracari mu matohoza okay sasa rero nanje nashaka nje mbaza ati none ko a- a- a- bi- bitaramenyekana koko ko ari byo ijana ku ijana none hanyuma nkaba numva umenga hariho abariko baragira mu gishingo c'abacamanza ivyo vyovyo vyoba bitumwa n'iki hanyuma ikindi naco kandi nakabazo nako nyene ati mbe ko nkunze kumva abantu usanga barimwo bara ba- baramera nk'abakurikirana nk'ubutungane bukurikirana umuntu ku izina ryiwe nka- nk'ibi numva ati umuperezida kanaka usanga ya ya- yaririye hejuru abanyagihugu ati ugasanga bahendesha udufaranga tw'inica n'ikizi ati kugira ngo baronke amajwi ibiki n'ibiki ubwo abo bobo si nka bamwe nabo nyene usanga bararondeye ingene boshikira ubutegetsi bikabananira mugabo bagaca bahitamwo inzira yo ku- yo kubandanya bagenda batyoza abakuru b'ibihugu icyiza umukuru w'igihugu iyo aba akiri iyo ari- iyo akiri ku ntebe ni byiza kumusonera imbere y'uko batangura kumuvuga ko ibyo batitohoreje y'uko yoba yakoze Eh, si byiza gucisha mu kanwa umukuru w'igihugu kanaka mu gihe wewe wenyine utabona afise n'uburenganzira bwo gukurikirana ikintu na kimwe coba kimukurikirana murakoze murakoze mwamwishura bob
sinzi ko numva sinumvise nta kibazo numvise umenga avuze kandi hari ibintu byinshi ntatahuye mu byo yagize kuvuga Eh, kuko avuze mu kanya wari wajya kumwishyura ko umukuru w'igihugu jacob zuma ari kagirwa kw'amatohoza kandi ko hariho gusa dosiye imwe iri mu butungane ijyanye n'ibigwanisho yaguriye ishyirahamwe ry'abafaransa wari wamwishyuye ariko rero sintahuye kuko umengo yari kashyikira icyiyumviro avuga yuko ngo si byiza ko abantu ngo bavuga abakuru b'ibihugu sinzi ko yashatse kuvuga jacob zuma cyangwa yashatse kuvuga abandi bakuru b'ibihugu hano akaba atawundi mukuru w'igihugu numvise igeze avugwa sinzi ngo yabivuze muri rusange
ebo nibaza ko ari muri rusange naho iyo bari karihenda kuko rega ni bimwe tubari ko turavuga nyine muri demokarasi abantu barafite uburenganzira bwo ku bigushyikiriza ibyiyumviro byabo kandi no kugira icyo bavuze ku bikorwa umukuru w'igihugu ariko arakora akanaka uwo ari we wese ibyo rero biri mu icyo bita liberite d'expression iyo udatukanye cyane ngo wambike ibara umuntu ahandi ho ibyo turi ko turavuga kuri jacob zuma ni ibintu bizwi bivugwa byanditswe rega ubutungane buri ko bukorera ku bintu byabaye ntiburi ko burarema ntiburi ko burarema ibintu amadosiye buri ko bikorera ku bintu byabaye byanditswe mu binyamakuru byanditswe mu maraporo atandukanye nicyo gituma ntatawe icyiyumviro cy'uwo muntu ari hiyo ariko kumbure ushobora usanga afite nk'umukuru w'igihugu naho atashatse kumudoma ku izina yashatse kuvugira kuko sinatahuye neza ibyiyumviro aheze gushyikiriza murakoze nduwimana nawe nyine aratwakwiye nduwimana uratwumva irindi zina aho uri
izamu gisagara cya bujumbura mu kanyosha ikibazo icyumviro
ni ikibazo hamwe n'intererano yego
icyo mbona icyo mbona kuri ko ubuzima bweza imbere y'ubutungane bakamucira urubanza hama bakaraba icyo yagize bakajya imbere y'intahe hama yagiye kuvuga ngo bamwagiza kuby'ibimenyesha no kuba banditse ku byo babonye icyo mbona ntiworaba ibyo banditse cyangwa ibyo babonye cyiza bushika kubitera bakatohoza bakaraba yuko icyo yakiza ko ari cyangwa atari cyo bakareka kumucakuza kuko babona ageze mu zabukuru hama yagiriwe n'intahe cyangwa yarakoze ikiri akajya imbere y'intahe agahana bakamucira urubanza imbere y'ubutungane niba atari byo nabo bakareka gufatira kuri ibyo banditse babonye bakajya kuri bakarara bagasohoza bakabona ko ari ibyo nimba yakoze ibyaha bakamucira urubanza rurerure nimba nabo atari icyaha yakoze bakamweza imbere y'ubutungane akareka kuboneka nabi mu makungu
murakoze
yego radiyo ijwi rya amerika i washington dc mubandanya kutwumviriza kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo ca ruswa muri afurika na cane cane dufatiye kuri dosiye y'amatohoza ariko agirwa ku wahoze ari perezida wa afurika y'epfo jacob zuma ariko araba aho yaserutse ejo imbere ya komisiyo y'igihugu ijejwe kurwanya ibiturire aho ariko akurikiranwa muri aya matohoza ku marorerwa ya ruswa yamara vyose muri afurika y'epfo gusa twavuze n'ahandi muri afurika ko ikibazo ca ruswa kivuga ko ari ikibazo gikomeye cyane tugaruke ku mirongo ya telefone dufise daniel daniel uratwumva
yego ndabumva cyane nitwa nsabimana daniyeli ni nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa nkomero ni mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo icyumviro
ngewe mfite ikibazo yego
mu mbariza abatumirwa mbese kuki iyo iyo umuntu akiri ku buyobozi cyangwa se iyo umuntu akiri ku ntebe y'ubwami kuki iyo amaze kuvaho bibuka ko yariye ruswa ese kubera iki biriya bibazo bikurikiranwa nyuma y'aho yeguye ku butegetsi cyangwa akaba avangwa ku buyobozi ese ariho ntibabona ko akora ibyaha mu nsubiza icyo kibazo nicyo mfite murakoze yego no kwishyura gato ku byerekeye zuma n'igihe yari perezida ibyagirizo bya ruswa byaravugwa bakananamutuma ko rugurika yari yabivuze gato sinzi ko ari cyo kongera ko bob
nibaza ko kumbure umunyagihugu atari yakurikiranye kuva ikijyanye gitangura twabivuze yuko umukuru w'igihugu ni ku isi yose umukuru w'igihugu ni henshi niko amabwiriza shingiro y'ibihugu abivuga ni uko kenshi usanga umukuru w'igihugu ari karatu akiri ko arayobora igihugu agifite ayo mabanga yo kurongora igihugu kenshi aba afite icyo bita iminite ubudahangarwa ni ukuvuga ko nta ubutungane ntibuba bufite uburenganzira bwo kumukurikirana cyangwa kumurengutsa rero nibaza ko tuba twabiciye ko ariko inzego ziba zarabitegekanyije kugira umuntu ntibigire utwo yishakiye murantunga nicyo gituma umukuru w'igihugu inama nshingamateka icyo gihe niyo iba ifite uburenganzira bwo kumukurikirana mbere no kumukuraho mu mabanga mwarabibonye nibyo rero inama nshingamateka ya afurika y'epfo yagerageje kubaza ko buzima kirongoye kiriya gihugu kandi nibaza ko kumbure ntiyabikurikiranye ni nacyo cyatumye yigaza ko buzima atanga imihoho burya yavuye mu mabanga yo kurongora igihugu atararangiza ikiringo cyiwe ni ukuvuga ko hariho ayo madosiye yavuzwe mu binyamakuru hariho iyo nama nshingamateka yaguma imurengutsa agasakisaki isaba yuko yokugwa mu nyuma rero umugambwe wiwe urabiraba uravuga uti uyu muntu n'ukuri ariko araduteza urubwa tubuza amajwi mu matora reka tumusabe wenyine mu cyubahiro cyiwe yiyonjorore atange imiyobo akure neza ni nabyo byabaye rero kigedeza cyabaye igihano bamuhaye si ukuvuga yuko ngo ahita akurikirana ari uko ngo yavuye mu mabanga murumva yuko yakuwe mu mabanga ikiringo cye kitarahera kubera ayo makosa yagirizwa akekwa ko murakoze charles nawe nyine ari ku murongo wa telefone charles izina rindi aho uri
ni nyandwishere
uri he alo ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka gakenke ufise icyumviro ikibazo ikibazo nashaka ikibazo nashakaga kubaza nyine nk'ubwo ngubwo zuma yeregoye twavuga ko yaba bari kumubesera ese nk'ubwo ngubwo aba afite nk'ibimenyetso bifatika ko bari bamubesera koko nk'ubwo iyo arimo avuga ko nk'ubwo yavuze ko bahari abaje bakamutera ubwoba yaba afite ibimenyetso bigaragaza ko
murakoze mumwishyure chanel
ikibazo kinacumbitse neza siniko mwakisubiriramo arabajije ngo ko kumbure ngo ko bo ariko baramubeshera ibyo bamwagiriza zuma ngo yoba afise ibimenyetso ngo byerekana ko baba bamubeshera
ni bya bindi bamwe bavuga n'abandi bati reke turabe ikidogo ku butungane nibaza yuko n'ubutungane kugira ngo bushire ahabona bivuga ko ufite icyo bwafatiye ko murumva yuko bageze n'igihe ategura agatanga ubutegetsi ataraheza ikiringo cyiwe kuko hariho n'ibyafatiwe ko kandi murumva yatanguye kubisabwa nabo bari kumwe mu mugambwe nibo batangiye kumusaba yuko yatanga imihoho kugira ngo ntabandanye acafuza iyo akomoka muganga akomoka ko bisigura rero yuko bafite icyo bafatiye ko atari ibintu biremeye rero ariko neza ko byagenze n'icyo yoba ahaniwe nibaza yuko ubutungane uburyo bwabo bukabishikako kuko barumvise yuko hariho amatohoza yimbitse ariko arakorwa
murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro murisanga dufite jean long ku murongo wa telefone jean long uratwumva
mwiriwe neza uhamagaye urihe
i kigali imbere aho bita ku mukuye ikiyumvira ikibazo
imbere
alo turamutakaje ku murongo wa telefone jean long muri iki gihe ubushinwa buri ko burakorera cyane mu karere ka afurika buzana imitahe kubera bizwi neza ko ari igihugu aho ubutunzi bugira kabiri mu bunini ku isi gikeneye kurondera ibyo gikura muri afurika nk'ubutare n'ibindi byose kugira ngo kibandanye iterambere umuvuduko w'iterambere ryawo yamara muri icyo gihe biravugwa ko ubushinwa kenshi bukoresha ibintu by'ibiturire mu gukorana n'amaleta yo muri afurika ugasanga amasoko icyo gihugu kironse biciye mu bintu abavuga ko biba biciye nko mu manyanga reka n'ibindi bihugu nk'ubuhindi aho usanga hari ibihugu byo muri afurika amaleta usanga atanga ubutaka bakabwaka abanyagihugu bakavuga ko bishika abanyagihugu ntibaronke n'indishyi ngo babahe ibyo bita kompensation icyo ni ikibazo gikomeye cyane muri afurika bob
muri afurika nk'uko ubivuze ikibazo icyo ni ikibazo gikomeye kandi kiraje ishinga washaka abanyafurika bo mu bihugu bitandukanye kuko ubushinwa nta n'umwe atabizi ubushinwa uno munsi buri mu ntambara y'ubutunzi n'ibindi bihugu bya rutura byari bihasanzwe cyane cyane bya leta zunze ubumwe za amerika ibyo bihugu bya angesere ubufaransa ubudagi murabizi yuko nk'akarorero uno munsi mu bijyanye n'ibigwanisho ubushinwa usanga uno munsi rero buri ko burahiganwa kudandaza nk'ibigwanisho mu bihugu bimwe bimwe bya afurika kuko ibyo bihugu byahora mu myaka yahera bigurira ibigwanisho bazi ni amahera menshi bakoresha ugasanga babigurira mu bihugu by'iburaya bya rutura by'iburaya bya amerika rero uno munsi biragaragara ko abashinwa bari ku cyo nokwita ofansive ofansive ni ukuvuga ko bari ko baratera bimwe bikomeye cyane nta gutera mu bijyanye n'intambara ariko mu bijyanye n'ubutunzi bari ko baragenda ahantu hakomeye bari ko kwiragira isi yose muri ibyo rero babigira nk'ihiganwa ni nacyo gituma rero kenshi ibyo biravugwa no munsi ntawe nabyo navuga ngo ngira ntange ibyemezo ariko biravugwa ko n'ubushinwa burakoresha cyane rwose bene ibyo bintu bya ruswa kugira bwigurire ubwenge n'imitwe y'abakuru b'ibihugu bamwe bamwe aho babahera nk'ibyo bintu nyine by'amafaranga kugira babahe ubutaka bwabo ku mahera kandi kenshi n'icyanikize cyangwa babahe ayo masoko akomakomeye ibi bintu byo kubaka amabarabara kubaka ibibuga by'indege kubaka ibintu bikomakomeye by'ingomero z'imiyagankuba usanga rero kenshi ubu bushinwa kabisa aribwo buri burakwiragira mu bihugu bya afurika byiganza muri bene ibyo bintu rero barabivuga ko bakoresha ibyo bintu ni ukuraba rero aho bari ni ukuraba aho bari kuko niho hari ikibazo ariko rero nk'uko wari ubivuze ni ukuri nashaka kugasiba ko gato ikibazo cyo muri afurika ntabwo ari abashinwa ntabwo ari abazungu ntabwo ari abanyafurika ubwabo ubwabo ikibazo cya afurika kiri muri afurika ni uburongozi ibyo rero sinza kubiseba ariko abatari bake barafite ubu uburorero bashobora kuraba hirya no hino bakaraba ibihugu uno munsi muri afurika biriko biravugwa ni ibibi ibiriko biravugwa biriko bivugwa mu biki mu byiza mu bibi biriko bivugwa mu by'indwara cyangwa mu by'iterambere ibyo rero biragaragara hariho ahantu ubona ko mu bihugu bya afurika hariho uburongozi bwiza abakuru b'ibihugu ubona ko barazi inshinga n'iterambere ry'ibihugu byabo n'iterambere ry'abanyagihugu babo urakoze icyo ni ikintu cyiza biriho naho ari ahantu hacu bisi birabona murakoze jean long tuhamuronse yagarutse ku murongo wa telefone jean long urihe
ndakumva kigali imbere aho bita ku mukwiye n'ibindi ufise ikibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza na mbere reka mbanze ndamutse abatumire barakumva none nababaza utubazo nka dutatu unyarutse
icya mbere mbabaza ese ruswa yo ku nzego z'ibanze se cyangwa ku bayobozi bo hasi itandukane he na ruswa yo ku rwego rwo hejuru ni iyihe yateza imidugararo icya kabiri ese south africa yaba ifite demokarasi kurusha ibindi bihugu byo muri afurika kuko tubona ko umuyobozi wayo zuma ashobora kuba yara yarahagaritswe bagashyiraho undi cyangwa se byaba ari ubugambanyi bw'abandi bayobozi babaga bari bafatanyije icya gatatu nabaza ese muri afurika ni kuki abayobozi baho biguzaho imitungo ese byaba ari uko bavukiye mu miryango ikennye ese nta ngaruka bigira ku banyafurika kuba urubyiruko rwo muri afurika rutafite icyo rugeraho kandi wenda amafaranga amwe n'amwe agakwiye gufashishwa muri abo ngabo bakaba bayatanga cyangwa se binezeza mu mitungo yabo bakabyubizaho byo nta ngaruka byazagira murakoze murakoze umwishyure shane
yego ikibazo cya mbere yabagize ati itandukaniro rihari hagati ya ruswa iribwa ku nzego z'ibanze hamwe na ruswa iribwa ku rwego urwego rwo hejuru rero uvuga icyo bitandukaniye ko ubwa mbere na mbere zumva ntiziba zingana ko abo ku nzego zo hejuru ntibarya ubusa barya ibitabika iyo ni itandukaniro ikindi nacyo ni uko ruswa yo ku rwego rwo hejuru rimwe bavuga ngo umwera nguva mukuru buriya ruswa iriwe ku rwego rwo hejuru ibintu bigapfira mu nzego zo hejuru byerekana yuko uburongozi buba ata mugambi bufise kugira ngo bashobore guhagarika iyo ruswa bigaca bitera rero no ku nzego z'ibanze zose bikamanuka gushika hasi ugasanga biteye ingeso mbi no mu nzego z'ibanze umwe wese agashaka kugira icyo akoze niba bavuga ngo ya migani bavuga ngo nimene ngurisha idirishya ugahita usanga umwe wese ahari ashaka kurya ruswa ni kubera akarorero kari no ku nzego zo hejuru
yavuze ngo demokarasi yo muri afurika y'epfo ngo ko yoba iteye imbere kurusha mu tundi turere twa afurika
demokarasi yo muri afurika y'epfo yego ubundi uko twari tuyizi gushyika ubu nuvuga yuko kari akarorero ni akarorero mu bihugu bya afurika bitari bikeyi urabye ukuntu babyifatamwo ngira murazi igihugu cya afurika y'epfo iyo cyavuye mukaba muzi inyuma y'intwaro ukajyanisha imiryango muzi umutegetsi baronse mandela agashyira ibintu ku murongo akagerageza n'aho byari bigoye ariko agatanga akarorero keza igihugu kagira izina ryiza twavuga yuko demokarasi yabo yari demokarasi yifashe neza y'akarorero kandi tunavuga ntiyari demokarasi n'ubu bunya nibaza yuko ata kintu kinini kirahinduka ari ibyo byagiye biracamwo ariko twavuga yuko uburongozi buhari ubu nibaza ko ibintu biriko birajya ku murongo naho muri make cyane naho ibindi bihugu muri make cyane yavuze ngo kubona abategetsi muri afurika ngo bagwiza amatungo bashyitse ku butegetsi ngo byoba kubera ko baba bashyitse ku butegetsi bakenye muri make cyane
ahanini ni icyo ntiyataye ntaho yataye ahanini ni icyo ni bimwe bajya ku butegetsi benshi bafata yuko repuvara ari sose do risheze ugasanga ntibagiye ku butegetsi kubera bagiye kugira icyo bamariye ababatoye ariko bafata yuko ariyo nzira yonyine ibyo bashikana matungo kugira ngo igihengeri bari bafise bashobore
murakoze cyane barabatumire chanel girumugisha umuhinga mu byerekeye imigambi yo kwiteza imbere bita gestion de projet mu rurimi bw'igifaransa na bob rugurika umumenyeshamakuru w'amatohoza bose bakaba bari kigali mu rwanda twari ko tuvuga ku kibazo cya ruswa muri afurika na cyane cyane dufatiye kuri dosiye ya ruswa amatohoza ariko agigwa kuri jacob zuma yahoze ayoboye igihugu cya afurika y'epfo turashimiye abatumire bacu dushimire n'abo bose bakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro turabashimiye rero mugire ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika